ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya short wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze kuri mwese muduteze amatwi ni umwanya w'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije icyiza cya covid cumi n'icyenda gikomeje kwiyongera mu burundi cyatumye leta itegeka ko imipaka ifungwa kuva itariki cumi n'imwe nzero bibiri na mirongo ibiri na rimwe imipaka abantu bashobora gucamo n'imodoka canke n'amaguru canke baje n'ubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa uwo ni tadendi kumana minisitiri w'ubuzima mu burundi mu rwanda ho ibigo nderabuzima byose bizaba bishobora gupima covid cumi n'icyenda kuva mu cyumweru gitaha aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane amakuru yacu tuyahere mu burundi aho kuva kuwa mbere w'icyumweru gitaha tariki cumi n'imwe y'uku kwezi imipaka yo hasi no mu mazi izongera gufungwa kubera icyorezo cya virusi ya korona ikibuga mpuzamahanga cya bujumbura cyo kizakomeza gukora ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya izi ngingo zatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Tadeni Kumana zagenywe n'umugwi w'igihugu jejwe gukurikirana gukinga no kwitaho ibijanye n'ikiza ca COVID-19 mu Burundi muganga Ndikumana yasiguye ko hanini zino ngingo zafashwe inyuma yo kubona ko ibitigiri by'abanduye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byasubiye kwiyongera ivyitonderwa byose bizotangura kuja mu ngiro kuva ku wa mbere w'indwiza Tadeni Kumana kuva itariki cumi n'imwe nzero bibiri na mirongo ibiri na rimwe imipaka abantu bashobora gucamwo n'imodoka canke n'amaguru canke baje n'ubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa ingenzi zose zishikira ku kibuga c'indege ca bujumbura zizosabwa kumara iminsi indwi ahantu habonyene abazoba bashoboye gutorwa ingwara ya koronavirusi nabo bazojanwa kuvurirwa mu bibanza vyabigenewe ku buryo bwabo ku ngenzi zinjira mu gihugu zizoronswa ibipimo bibiri igipimo ca mbere bazokironkera ku kibuga c'indege ca bujumbura ica kabiri bakironswe ku munsi ugira gatandatu mu mahoteli bazoba barimwo guhera ubu ingenzi zose zizoba ku kibuga c'indege gushika mu mahoteli hoteli zizorindiriramwo ziri kumwe n'igipolisi cy'u Burundi amahoteli asabwa yuko atakindi gikorwa azokora birabujijwe yuko izo hoteli zizoshobora kwakira abandi bantu baje kwivuna umusase baje kwidagadura canke kugira imyimenyerezo rwa rugamba rwo kurwanya coronavirus rwatanguzwa na nyacubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus ugiye gusubira gutangura aha mu gisagara ca Bujumbura inzego z'igihugu zihamagarirwa gusuzuma kw'izi ngingo zishirwa mu ngiro atanimwe hazemwo abajeje intwaro n'igipolisi basabwa gukurikiza izi ngingo ishyirwa mu ngiro ry'izi ngingo mu gihugu cyose kandi bongere barabe yuko ingingo zose zafashwe kugira ngo ikigiza tugihagarike ziriko ziraja mu ngiro biramenyesheje yuko uwo wese azoca kubiri n'izi ngingo na cane cane izerekeye gushira muri karantene ingenzi eka mbere n'ingingo zerekeye gukingira bene gihugu uzobica kubiri akarazohanwa bikurikije amategeko umuvugizi w'ishyirahamwe semabu yitaho ineza y'abarwayi mu burundi avuga ko zino ngingo zishimishije gusamagarira leta kwirinda kugira birenganya mu kuzikurikiza sive abantu abakiza yavuganye n'ijwi rya amerika zigisohoka izo ngingo zizanira ineza abarundi kuko zidufasha uh, kwirinda kwandura no kwanduza ikiza c'umugera wa korona ariko rero naho izo ngingo tuzishigikiye dusabye abajejwe kuzishira mu ngiro no kuzihagararira dusabye leta ko yoraba neza ntihagire uburenganywa hama abarundi boshira mu ngiro e, izo ngingo kuko ari neza ku barundi twese ibaye inshuro ya kabiri Burundi bwugara imbibe mu ntumbero yo kwirindira ndagata ry'umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yatowemwo uwo mugera muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika abategetsi batangaje ko abantu babiri bonyene kugeza ubu aribo bamaze guhitanwa n'ikiza ca corona Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika urakoze loge wilika neza tuve mu burundi tuze mu rwanda aho leta itangaza ko guhera mu cyumweru gitaha ibigo nderabuzima byose byo mu gihugu bizaba byahawe ubushobozi bwo gupima covid cumi n'icyenda asumutakabuyi nibyo atubwira iyi gahunda yatangijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka minisiteri y'ubuzima yemeza ko ubu ibigo nderabuzima byinshi byamaze gutangiza gupima covid cumi n'icyenda mu kiganiro cyihariye ijwi rya amerika ryagiranye n'umuvugizi w'iyi minisiteri bwana jiliye mahoro n'iyingabira yasobanuye uburyo iyi gahunda izakorwamo ni gahunda yatangiye mu by'ukuri gushyirwa mu bikorwa mu ntangiriro z'uku kwezi kugira ngo eh, mu by'ukuri yegereze abakeneye bose guhabwa serivisi zo gupimwa covid cumi n'icyenda hari ubundi buryo rero bukoreshwa bwitwa rapid test ubwo buhendutse kuko bwo bushobora kuboneka ku mafaranga agera ku bihumbi icumi mu mavuriro yigenga ariko noneho ah, ku bantu baba baragaragaje baba bararwaye bakeneye gukoresha test zo kureba nimba barakize cyangwa se abahuye n'abarwayi bakeneye kumenya uko bahagaze ba- byari ngombwa yuko badakoresha ikizamini gihenze kandi bashobora gukoresha icyoroheje bakamenya ibisubizo bakamenya uko bahagaze Ah, kugira ngo rero izo serivisi zibashe kwegera abantu bose niyo mpamvu za- zashyizwe muri za centre de sante zo mu gihugu ndetse no mu bitaro ah, by'uturere ibitaro bya leta aho abantu bashobora kujya bakabyandikirwa na muganga bakaba babihabwa uyu muvugizi wa minisiteri y'ubuzima atangaza ko kugeza ubu abipimishije kuri centre de sante batishyuzwa ikiguzi cy'iyi serivisi mu gihe uwafatiwe ibizamini yabitegetswe na muganga uba wakiriye umurwayi akamusangana bimwe mu bimenyetso by'umurwayi wa covid cumi n'icyenda gusa yumvikanisha ko umuntu ushaka kumenya uko ahagaze adafite ikibazo icyo ari cyo cyose we ashobora kugana amavuriro yigenga ari hirya no hino mu gihugu akipimisha iyi ndwara ku mafaranga ibihumbi icumi gusa kugeza ubu hari za centre de sante hirya no hino mu gihugu zimaze gutangiza ubu buryo iya remera mu mujyi wa kigali ni imwe mu zatangiranye n'iyi gahunda yo gupima covid cumi n'icyenda bwana musabyimana emile umuyobozi w'iki kigo nderabuzima yasobanuye uko bikorwa hari abaza baje kwivuza umuganga yareba agasanga wenda ibimenyetso by'ibirahuri n'iby'umuntu ufite covid ariko hari n'abandi nabo baba bikeka ko banduye by'umwihariko bahuye n'abarwa- n'abanduye covid bigatuma aza natwe tukamupima ni uko dupima umuntu tukamusanga na covid icya mbere turakora ibya bimenyetso niba ari ibimenyetso dushobora kubona bishobora kumushyira mu kaga duhamagara tu- turamukurikirana tukamushyira mu cyumba cyabugenewe ubundi tugahamagara urwego rubishinzwe kugira ngo mubashe kumukurikirana ku buryo bwi- bwihuse ariko hari n'abandi baza ugasanga muri we wamupimye ariko nta n'ikimenyetso ki- kimushyira mu kaga afite icyo gihe rero tubagira inama yo kujya mu rugo akaba agumyeyo ndetse by'ubuntu n'abandi babona tukabapima ariko akirinda kujarajara cyangwa se kujya n'ahandi kugira batanduza abandi bityo ariko tukanamubwira yuko naramuka agize ikimenyetso kimwe yumva gishobora kumushyira muri ka kaga twavuga cyangwa se muri ba barwayi bako- ba- barembye yihutira kwaza- kuza kwa muganga ndetse tukamuha nimero hari nimero ahamagaraho yo kuri RBC kuri iki kigo nderabuzima cya remera bamaze gupima abantu makumyabiri na babiri covid cumi n'icyenda mu bizanye baje kwivuza izindi ndwara baga- bapimwe bagasanganwa iyi ndwara ariko musabye imana avuga ko muri aba makumyabiri na babiri abantu batanu aribo basanganywe covid cumi n'icyenda uyu muganga asobanura ko imibare yose y'abarwayi babonywe bahita bayigeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc akaba ariyo itangaza abarwayi ku muvugizi wa minisiteri y'ubuzima kuba uburyo bwo gupima covid cumi n'icyenda bwariyongereye mu gihugu hose bishobora kuba mu- imwe mu mpamvu y'imibare igenda yiyongera irimo gutangazwa muri ibi bihe iyi mibare itangazwa iyi burya iba yaturutse muri ibyo byose kuko uburyo bwo gukusanya amakuru yaturutse muri ibyo bipimo bugenzurirwa ahantu hamwe ku buryo n'imibare rero iza yose iri consolidated nta kibazo umuntu yakwibaza ngo niyo mpamvu imibare yazamutse ahari n'uko igihugu cyose cyabonye uburyo bwo gupima iyo ndwara ni imwe mu mpamvu imibare yazamutse ariko hari izindi inisiyative zagiye zikorwa kugira ngo murabizi yuko ah, ubushobozi bwa laboratwari bugenda nabwo buzamurwa ah, hagenda uko ubushobozi bubonetse imibare y'abapimwa igenda izamuka uko ubushobozi bubonetse hakagurwa ibikoresho byitwa- bita kits ibyo byose bituma imibare igenda izamuka ariko noneho no kuba no kuba eh, ibitaro cyangwa se za centre de sante nazo zishobora gukora eh, ubwo buryo bwo gupima covid cumi n'icyenda byanga bikunda urumva nyine ko eh, imibare y'abapimwa eh, izamuka mu rwanda habarirwa ibigo nderabuzima bisaga magana atanu mu cyumweru gitaha minisiteri y'ubuzima yemeza ko byose bizaba byatangiye kugira ubushobozi bwo gupima covid cumi n'icyenda kugeza kuri uyu wa kane minisiteri y'ubuzima itangaza ko mu rwanda hari hamaze gufatwa ibipimo bisaga ibihumbi magana arindwi mirongo itanu byabonetsemo abanduye iki cyorezo ibihumbi icyenda magana abiri makumyabiri na batanu barimo ijana na mirongo itandatu na barindwi banduye kuri uyu wa kane muri abo abamaze gukira bageza ku bihumbi bitandatu magana cyenda mirongo ine n'abo bakivurwa ni ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo irindwi na babiri mu gihe abamaze guhitanwa na covid cumi n'icyenda bageze ku ijana na cumi na batatu asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yashyizeho abdulahi mardeye ukomoka mu gihugu cya senegal nk'intumwa yihariye ishinzwe iterambere mu karere ka sahel thomas kamelindi arakomeza uyu mwanya wo guhuza ibikorwa bya loni by'iterambere mu karere ka sahel ni ubwa mbere ugiyeho washyizweho n'umwanzuro wo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nimero makumyabiri na gatatu mirongo cyenda na rimwe w'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi n'umwanzuro ibihumbi makumyabiri makumyabiri akarongo kabiri w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ibirebana n'ubukungu n'imibereho isanzwe y'abatuye isi ecosoc mu magambo magufi iyi myanzuro yombi ivuga ko ibikorwa byose by'iterambere bya sahel bigomba kwinjiranamo nk'uko ibibazo by'umutekano inzara amapfa ubutabazi n'iterambere nabyo ubwabyo byose byinjiranamo guhuriza hamwe ibisubizo byose nk'uko loni ibivuga bizakumira ko ibintu bikomeza kugira udubi uwa mbere guteresh yahisemo kuba umuhuzabikorwa bya loni mu iterambere muri sahel yitwa abdulayi mar dieye ni uwo mu gihugu cya senegal itangazo rya loni rivuga ko dieye afite ubunararibonye bw'imyaka mirongo itatu n'itanu mu by'ubukungu n'iterambere kugeza ubu abdulayi mardiyeye yari umujyanama udasanzwe mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere pnud mu magambo ahinnye y'igifaransa cyangwa undp mu magambo magufi y'icyongereza mu mirimo ye mishya azaba afite icyicaro i dakar umurwa mukuru wa senegal abahanga bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni makumyabiri n'enye bashobora kuzaba bugarijwe n'inzara mu mpera z'igihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu karere ka sahel mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ese waruzi umuherwe uhiga abandi ku isi muri iki gihe elon musk uyoboye sosiyete tesla ubu niwe mukire wa mbere kurusha abandi muri iki gihe turabibwirwa na fidel niyongabo Elon Musk ayoboye isosiyete Tesla ikora imodoka zikoresha umuyagankuba uva mu mabateri yabaye ku munsi wa kane mugwizatunga atunze cyane kurusha abandi ku isi byatewe n'agaciro k'imitahe y'isosiyete ayoboye Tesla kiyongeye bikomeye cyane yararenganye Jeff Bezos yahora ari wari muri ico kibanza Tusk afise imyaka mirongo ine n'icyenda muri iki gihe ayoboye kandi sosiyete SpaceX yarenganye Bezos yashinze sosiyete Amazon mu gitondo cyo ku munsi wa kane hisunzwe ibiharuro byakozwe n'ikigo Bloomberg gikurikirana ivyerekeye amafaranga Jeff Bezos yari umugwizatunga wa mbere ku isi kuva mu mwaka wa 2017 akurikirwa na Bill Gates yashinze isosiyete Microsoft mu nyuma yaho hakaza Bernard Arnault agakurikirwa na Mark Zuckerberg ayoboye isosiyete Facebook Zuckerberg afise imyaka mirongo itatu n'itandatu gusa mu gihe agaciro k'imitaha y'isosiyete Tesla kiyongeye inshuro zirenga indwi mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri kabandanije kwiyongera bikomeye ku isoko ry'imitahe i New York muri Amerika ku munsi wa kane amatungo ya Musk akomoka mu gihugu ca Afrika y'Epfo yageze ku gaciro k'imiliyaridi ijana na mirongo umunani n'umunani n'imiliyoni amajana atanu y'amadolari y'amanyamerika yagiye imbere ya Jeff Bezos umuliyaridi n'imiliyoni amajana atanu menshi mu matungo ya Elon Musk agizwe n'imitahe myinshi muri yo ikoreshwa nk'ingwati ku ngurane akoresha kugira ayishyire mu masosiyete ayoboye Musk ni umunyemari akomeye mu buhinga bwa none mu kibanza cya Silicon Valley kirimo amasosiyete akomeye cyane mu bijanye n'ubuhinga bwa none kiri muri leta ya California yaravuye muri ico kibanza yimukira muri leta ya Texas aho amatagisi atari hejuru cyane yemeye ko azoha igice cy'amatungo yiwe amashirahamwe afasha abatishoboye uko vyemezwa n'ikinyamakuru gikwirikirana abatunzi ku isi Forbes yamara ntarabikora muri iki gihe yasiguye mu butumwa kuri Twitter mu mwaka wa 2018 ko azotanga amafaranga atari make mu myaka mirongo ibiri igihe sosiyete yiwe Tasa izoba yamaze kugera ahantu atabizoba biriko birahinduka muri yo ku munsi wa gatatu agaciro k'isosiyete Tulsa kari kamaze kurengana miliyaridi amajana indwi y'amadolari ku isoko ry'imitahe rya Wall Street mu mpera z'umunsi bwari bubaye ubwa mbere ku munsi wa kane agaciro k'iyo sosiyete kari karenze miliyaridi amajana umunani y'amadolari imbere y'uko umunsi urangira naho ikiza cya covid cumi n'icyenda cyadutse mu makungu ubutunzi bugasubira inyuma mu gihe ubushomeri bwiyongeye agaciro k'imitahe ku masoko y'imitahe muri amerika kagumye kiyongera bikomeye mu mpera z'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri isosiyete tesla rirusha agaciro amasosiyete general motors ford fiat chrysler toyota honda na volkswagen yose ari hamwe iyo sosiyete ibandanya guhurumbirwa n'abanyamitahe mu bijyanye n'imodoka zikoresha umuyagankuba uva mu mabateri hamwe no kuba elon musk yashoboye kunguka mu mezi cumi n'atanu yikurikiranye
abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga cy'ejo ku cyumweru muzumva insanganyabiganiro makumyabiri na bibiri kuri kudeta yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu mu rwanda niba utarashoboye kumva ibiganiro byose ikiganiro cy'ejo kizatuma umenya bimwe mu by'ingenzi byavugiwemo mu biganiro makumyabiri na bibiri niba kandi warabyumvise byose ukaba ukeneye ikiganiro kimwe gusa kibumbye byose ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ejo ku cyumweru kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ni ikiganiro muzagezwaho na venuste nshimiyimana mu mezi atatu gusa imaze ishinzwe fondasiyo wilson lee yiteguye gutanga ubufasha bwayo bwa mbere ku bakene bo mu buhinde abanyeshuri bayishinze babarizwa muri iki gihe mugenzi wacu eugenie mukankusi yaganiriye na bamwe mu banyamuryango b'iyo fondasiyo abo barimo wilson Lixon canirimana umunyeshuri w'umurundi washinze iyo fondasiyo hamwe n'abanyeshuri b'abanyarwanda babiri ingabire alice na cyusamanzi marius baratangira batubwira ibyo bazi ku mibereho y'abasidi duhereye kuri wilson abasidi ikintu nashoboye kubamenyera ko ni uko ubwa mbere duhura nabo nabonye umengana abanyafurika batavuze urumva ntushobora gutandukanya ko ari umuhindi rero mbona imishatsi nicyo kimwe n'iy'iwacu urukoba barirabura hama niho nagize icyo nokwita amatsiko yo kumenya by'ukuri abo bantu aba ari bo niho rero nashoboye kugira risaci ndamenya yuko ari ubwoko bw'ababantu baje bava muri afurika y'ubuseruko bakaba bageze muri ibi bihugu ahantu avuga yuko baba mu gihugu cy'ubuhinde hamwe na pakisitani muri pakisitani hari abashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu mu gihe hano mu buhindi baba baba hafi ibihumbi mirongo irindwi rero narashoboye kugendera aho baba bamwe ndababona bakora ubuzi bubayabaye mu mirima novuga yuko ari ni nka karase ya nyuma ubona ko babayeho mu buzima butoroshe barakorerwa ivangura ry'uruhu kuko nubwo ari abahindi abahindi bene wabo ntibabiyumvamo nk'abahindi basanzwe bafise uruhu rusa n'urugomba kugira inzobe ingabire alice nawe abasidi urabazi ni iki wakongeraho ku byo wilson amaze kutubwira icyo nakongeraho nyuma y'uko dukurikije uburyo ubuzima tuba tubayeho nk'abanyeshuri nyuma y'uko ibisoro yatuganirije kuko twasanzwe dugira igikorwa cy'uko wenda hagati ya bagenzi bacu hari ikintu cyo gufasha tugirana hagati yacu nyuma y'uko gusa avuye atuganirije ati abo bantu b'abanyafurika bano baturutse muri south africa mu buryo bw'ubukoroni avuga ati nubwo ariko bari kuri levo yo hasi cyane ku buryo bakeneye uburyo bwose bushoboka bw'igikorwa wabahereza any sapoti yose watanga ko hari icyo yabamarira ku buzima bwabo turavuga ati hari icyo natwe twakora kitaba ari kinini ariko byibuze hari akantu gato twakora hariyo imiryango igera kuri mirongo itatu n'itandatu ariko mu buhinde bwose imibare iri hagati ya makumyabiri na bitanu n'ibihumbi mirongo irindwi mu buhinde bwose aho aho tuzajya iyo ni ibikorwa dukorwa ku cyumweru imiryango ihabamo uwo ni umubare bari mu buhinde bwose ariko pariti y'aho tuzajya ku cyumweru hari imiryango igera muri mirongo itatu n'itandatu muzabasura mu miryango eee tuzasura tugati mu bushobozi buke dufite dukurikije n'uko twabonye uko babayeho nibwo bavuga ati twashobora gutanga imyenda imyenda nicyo kintu twabasha kuvuga ati reka dutangirane kuko turi bakeya turebe igikorwa gito twakora twari turi gukusanya dushyira imyenda hamwe iyo abantu batacyambara kuko hari bamwe badafite imyambaro yo kwambara hari inkweto badafite ubona tubagendesha ibirenge imyenda yacitse ariko hari abagabo batari byibuze tuzakora ako kantu gato noneho nyuma yaho kuko aribwo tugitangira tubonye na sapoti twakora byinshi kurushaho Eh, cyusa manzi marius nawe abasidi urabazi ah, akaba ari nayo impamvu nk'uko alice yarabivuze muri mu bantu bafashe iya mbere mu gufasha cyangwa se gutanga imfashanyo kuri abo basidi wunganire bagenzi bawe ugire nawe icyo wongeraho icyo watubwira kuri abo bantu byumvikana ko babayeho mu buzima butoroshye ubirebye babanye gute n'abandi bantu ni abantu basa nk'aho baturwa ahantu hihariye cyangwa se bata- bataba ahantu nk'uko abahinde muri rusange batuye ni abantu usanga barabashyize ahantu nk'umwihariko wabo kuko urumva no kujya kubasura bari ahantu begeranye nk'uko wajya wenda mu mudugudu runaka bakaba ariho basuzwe bityo byaduteye amatsiko yo kwibaza ko aba bantu ese ko bakuwe mu bandi atari abantu bagira ubwigenge nk'ubwo tubona ni abantu usanga ahantu hamwe urumva bari mu gace kamwe k'ubuhinde by'umwihariko kuri bo niyo mpamvu natwe twageze amatsiko turibaza ese aba bantu babayeho bate ese bahabwa ububasha- ubufasha bwose ko bikwiye nk'abaturage b'ubuhinde ese impapuro zibatuza hano zinganya agaciro n'iz'abahinde niyo mpamvu turavuga ati aba bantu nibyo tuzajya kubasura icyo twabashije kumenya ni uko ari abantu babaho bafite ubushobozi butari bwinshi turavuga ati aba ntabwo twajya kubasura mu buryo gusa buri hano sesheni oredi ikora mu buryo bwo gufasha abantu intego ni ugufasha abantu batameze neza cyangwa se batari mu buzima buzima cyangwa se bwa- bwakwitwa ko ari bwiza rero mu gutekereza gutyo nibwo twavuze ati nubwo tugiye kubasura twe turi foundation yifuza kuba yafasha umuntu wese kugarura smile umuntu mu kinyarwanda navuga kugarura icyizere ndetse n'akanyamuneza mu muntu ukuri hafi uwo ari we wese niko gutuma tuvuga ati reka tuzajye tujyane ikintu ariko dufite natwe amatsiko yo kumenya byinshi kuri bo kuko buriya nubwo usoma amakuru y'abantu cyangwa ukayahabwa n'umushefu cyangwa se umuntu ubashinzwe cyangwa ushinzwe imibereho yabo ntabwo wabona amakuru ijana ku ijana buriya utasuye abantu ngo ubone abantu uko batuye n'uko babayeho twibaza ko nituhagera ku byo tuzi ku byo twabereyemo amakuru ku byo baduhayemo amakuru tuzabasha kwibonera n'amaso yacu tubone byinshi byisumbuye kuri byo nibaza ko hari igihe tuzagira amahirwe tukongera kugira ikiganiro tuvuga uko twabisanze yego uf- ukomeje kuri fondasiyo murimo mu- muzakoreramo kugira ngo mujye gusura aba bantu cyangwa se kubafasha wilson ndumva ari wowe wayishinze watubwira muri makeya uko yitwa intego yayo mugenzi wawe yarabivuze aho gato ariko ushobora kugira icyo watubwira ego murakoze cyane Eh, iyi fondasiyo yitwa wilson lee foundation akaba ari fondasiyo novuga natanguje ku cyiyumviro cyanje hama ndegera aba a- inshuti zanje ndabasangiza ibyiyumviro mfise hanyuma barashobora kunshigikira baremera yuko dushobora gukorana rero eh, aho icyiyumviro cyo gutanguza iyi fondasiyo cyavuye eh, jewe mu buto bwanje nakuze cyane nkunda gufashwa n'abantu banyegereye novuga nko guhera muri primaire hari umwarimu yanyigishije mu mwaka wa gatandatu yambereye nk'umubyeyi wanje amfasha atanzi tu- duhuriye mu- mu ishuri ambera nk'umubyeyi ambera mama gushika n'uno munsi ni umuntu turi kumwe cyane akunda kumbaza waraye wa- wabyutse gute ni ukuri novuga yuko muri ubwo buto bwanje yam- cyambereye nk'igitangaza kuko eh, yambaye hafi cyane kuko jewe sinakuriye impande ya ya ya mama wanje rero byatumye muri jewe ngira ako kantu ko kumva yuko ni nk'aho mfise ideni ku muntu ari haruhande rwanje kuko muri buri gihe naguma niyumvira ku- ko jewe nafashijwe kuko inofasha abandi rero mu nyuma ngeze muri muri segonderi naho nyine nabonye abantu benshi bagiye barankorera ibintu byinshi bitandukanye universite hano mu buhinde ah, nayo nyine nayize ku bufasha bw'abantu batanzi nanjye ntazi rero ah, byatumye muri jewe ngira ako gatima ngira muri jewe ikintu ki- kibyuka kivuga ngo sino kwifuza kubona mugenzi wanje uwo ari we wese yaba umu- umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wundi ababaye ah, niho havuye rero icyo cyumviro cyo kuvuga ngo reka tugerageze gusubiza umunezero mu muntu ari ha ruhande yacu nicyo gituma rero ah, iyi fondasiyo ifise i- iyi ntego yo kuvuga ngo dusubize akanyamuneza mu muntu ari ha ruhande rwacu murakoze harimo abantu bangana iki iyo fondasiyo gushika uno munsi tumaze kuba abamambure eh, novuga abantu bagize umuryango bagize fondasiyo mirongo ine bari akitifu ni ukuvuga bakora harimo abarundi abanyarwanda abazambiya abagande abahindi n'abandi bari muri canada bashika nko kuri batatu yego wayishinze kubera umutima w'urukundo n'abandi nabo babwiye barabyakira marius wowe icyo gitekerezo mugenzi wanyu akibagejejeho wacyakiriye ute ubusanzwe urabona tumaze kugera hano mu buhinde twagera tutaziranye wilson rero yari umuntu dukunda guhura cyane tuganira nyuma y'uko ngewe iyo nkuru yiwe y'uko yakuze y'uko yabayeho yajyaga abinganiza nk'umuntu tubana mu buzima busanzwe igihe kimwe rero yarambwira ati ariko nubwo ndangije kwiga nanjye nifuza kuba nafasha umuntu uwo ari we wese ku bushobozi mfite ku bantu mbana nabo urabona turi abantu benshi hano cyangwa se dutuye hano nk'abanyafurika ariko hari ibyo tubona tukabona bikeneye ubufasha hari abo tubona tukabona natwe bakeneye ubufasha nubwo tuba twarafashijwe cyangwa se umuntu yaraciye mu buzima bamufashije nanjye hari uko mba mbona nkabona nafasha abandi hashize igihe rero yaje kumbwira ko igitekerezo anyereka ku sitati yayiteguye urumva icyo gihe yari ari mu mishinga yo kuba yabyita akabitangira anyereka sitati uko yayikoze ambaza niba kuko ndi umuntu ubana nawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi ambaza niba igitekerezo nkumva nanjye kandi ntagishyitse gufasha ni ibya buri muntu wese nanjye nkunda gufasha mu mutima wanjye naramufashe rero ibi bintu ni byo ariko kugira ngo ushinge ikintu nk'iki ngiki ubashe kujya mu bantu benshi cyangwa se ubashe guhura n'abantu benshi bijyana n'ibikorwa we yarambwira ati ibikorwa ntabwo wabibura nawe urabibona aho dutuye tuzengurutse buri muntu wese aba akeneye ubufasha yaba abanyeshuri ubwacu hagati yacu hari igihe umuntu agira ikibazo akaba akeneye ubufasha nibwo rero yanyegereye ndamubwira ati aha hantu nzagufasha uko bizashoboka ngewe ndimo nk'umuhuzabikorwa kuko wenda mbashe kwidebuya mufasha mu buryo bwo gusansibiriza tubwira abantu tubasobanura ko urumva abantu ntabwo bose bazi uko igitekerezo cyatangiye uko bagiye bakimenya rero urumva n'abo bantu bagera bashyika kuri mirongo ine tumaze kwifatanya abo bose ni kwa kundi wegera abantu ubasobanurira ubabwira uko ibintu bimeze nawe akumva ari muri mudu cyangwa se yumva afite gahunda nk'iyanyu koko niko gushyira hamwe urugendo ni rurerure ariko twizeye ko bizakunda niyo mpamvu n'iki gikorwa cy'abasidi cyaje nka mbere turavuga reka dukore iki ngiki kirabangutse dore tumaze igihe tugitekereza ko abantu tubabona buri gihe reka duhere kuri aba ngaba urugendo ruzakomeza twagura ibikorwa cyangwa se twagura ubufasha twifuza kuba twaha kuba twaha rubanda ndetse n'abandi bose babukeneye alice nawe iki gitekerezo bakikugejejeho waragishimye uhita ushaka kubyitabira wabyakiriye ute nk'umuntu ku giti cyawe mu bijyanye no gufasha abandi mu by'ukuri hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakitinya muri bo iyo ubonye umuntu uguha motivasiyo cyangwa akagufasha gufungura amarembo ashyikirijwe aho numvise ari igitekerezo cyiza ndamubwira ngende tayari uko twabikora byose ngende tayari numvise ari igikorwa cyiza kuko iyo ufashije umuntu nawe ubwawe wumva ko byibuze bike ufite ukabisangira n'abandi yadufasha mu gutinyuka yadufungurira amarembo abantu bari bafite ibitekerezo bitandukanye kumva wafasha ariko udafite uburyo bavuga ati ese nabitangira gutya buri muntu aba aba yumva ko bisaba izindi ntera ariko mu by'ukuri yadufashe kwereka ko ushaka guhera ku kantu gake iyo ufite ibintu bikagenda wilson urabona inkunga mumaze gukusanya muri iki gihe ihagije irangana iki ku cyumweru se kera ni ibiki mumaze kubona mu gushyira hamwe muzatanga tumaze amezi agera kuri atatu dutanguje iyi fondasiyo urumva ko nta mwanya munini twarose wo kuyitegura cyane ariko mu gihe gito twari dufise twarashoboye kwegeranya impuzu nibaza ko dushobora kwambika iyo miryango mirongo itatu n'itandatu y'aho hantu tuzoja hagwiriyemo cyane cyane ibirato by'abakobwa n'abagore twibaza yuko awugize umuryango ashobora kuronka n'imiburi buri impuzu zibiri cyangwa zitatu bitewe n'uko tuzasanga iyo miryango mirongo itatu n'itandatu bangana inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aka kanya reka mbashimire mwe mwese twari turi kumwe nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru fatuwa rimasi karara nibo bamfashije kuyashyira hamwe njye mwumva ndi jeffrey mutagoma twese hano ku ijwi ry'amerika turagira tuti mukomeze kugira amahoro n'amahirwe